mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije aho muri hose kandi mbaha ikaze kuri radiyo yanyu ikiganiro muri isanga cyo ku cyumweru nk'uko bimenyereye tugiharira cyane urubyiruko mu kanya rero turaza kuganira na bamwe mu rubyiruko rwihangiye imirimo ni ikiganiro rero kuri radiyo ijwi ry'amerika aho mudukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu na fm ijana na kane n'ibice bitatu aho ni mu rwanda naho mu burundi mudukurikira ku mirongo migufi short waves ariko mushobora no kudusanga kuri uh, radiyo yacu arobaze voa akadomo com ikaze mwese murisanga murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi ikaze mwese nshuti bavandimwe nongere rero mbibutse ko mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda turi ku mirongo migufi shoti waves mu burundi no ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com turi no kuri facebook urubuga rwacu ni voa radiyo yacu abadashobora kudukurikira kuri fm mudukurikire ku mirongo migufi shoti waves mu burundi mbibutsa ko mu gitondo guhera saa kumi n'imwe kugeza ah, kuva saa kumi kugeza saa kumi n'imwe n'igice kugeza mumbabarire kuva saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mutwumvira ku mirongo ya metero makumyabiri na gatanu na metero mirongo itatu na rimwe no kuri metero mirongo ine na rimwe naho guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mutwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero cumi na kabiri ku mugoroba mudukurikira kuri metero cumi n'icyenda no kuri metero makumyabiri na gatanu nk'uko nari mbivuze mu kanya rero ikiganiro muri isanga cy'uyu munsi turaganira n'urubyiruko ku byerekeranye no kwihangira imirimo i Musanze mu ntara y'amajyaruguru y'u Rwanda abasore batatu bashinze isosiyete RCGF Rwanda Limited ni mu cyongereza ni Reinforced Concrete Garden Furniture abo ni Ndahimana Tarisisi Nshimiyimana Eric na Simbi Aime Jules nagira ngo rero baze kutuganirira muri make batubwire icyo iyo sosiyete ikora intego yayo yari iyihe cyangwa se ni iyihe ifite icyerekezo ki ibyo rero ni bimwe mu bibazo abasore baza kudusubiza mu kanya muri iki kiganiro ntimujye kure ya radiyo yanyu mubaganirize mwungurane inama n'ibitekerezo n'abatsindiye rero reka twakire abatumirwa bacu kuri mpereye kuri ndahimana tarisisi urahura akomeye ikaze ku ijwi ry'amerika Ye. Ah, nshimire imana rero ah, ubwo mu kanya uraza kutuganirira reka twakire na simbi eme jile nawe urahura akomeye muraho neza Ah, ko amatelefoni arimo kuvugana mu- muri- ni- mushobora kuba muri ahantu hegeranye mu muse nkaho umwe yitara urundi kugira ngo tubashe kumvikana Eh, yego yego Eh, hanyuma ah, ubwo twakire na ndahimana tarisisi tarisisi urahura akomeye cyane nuko nuko ye ubwo rero nagira ngo mu gutangira ah, tugerageze kuganira kuri iyi sosiyete yanyu mwashinze Ah, nguhereyeho nshimirimana eric watubwira uko iyi sosiyete yatangiye i- icyo yari igamije
murakoze cyane Eh, iyi sosiyete itangira twari abanyeshuri kuri muri kaminuza hanyuma tuza kwihuza dutekereza icyaduteza imbere kikanafasha sosiyete muri rusange nk'uko twari abanyeshuri hanyuma tuza gutekereza uburyo twashinga kampani ikora ibintu bijyanye no no gukora intebe za beto kuko twabonaga hari uburyo bwinshi habikorwamo bamwe bamwe babikora mu mbaho turavuga ati se twebwe nta bundi buryo twabikoramo tugahindura maze tuga- tukabikora mu bundi buryo nibwo rero twishyize hamwe twagura igitekerezo hanyuma turatangira Mhm. Ye, ah, mwatangiye muri bangahe ah, nagira ngo noneho tarisisi abe ari we utubwira mwatangiye muri bangahe mufite intego yihe
tu- ni ni natwe ba founders igihe tuko abandi tubashyira mu rwego rwo kubaha akazi Eh, intego yacu ni uguhimba akazi kuko twabonaga akazi ari gakeya kuvuga ngo umuntu azajya gusaba akazi ukabona ntabwo bizavamo neza duhitamo kwihuza turavuga ati reka dushyire imbaraga hamwe eh, tu- tu- turatangira Mhm. Eh, noneho nagira ngo mu- muba- mwibwire abatwumva icyo mukora muri sosiyete nshimirimana eric ushinzwe iki
sosiyete ndi ceo chief executive office
bivuze ko u- ugereranye- ugenekereje nko mu kinyarwanda byavuga ko ukora iki U- ugereranije mu kinyarwanda mpuza imirimo ya kampani ni umuyobozi wa kampani uhuza imirimo yayo Mhm. Ye. hanyuma simbi eme jule wowe ukora iki
yewe ndi chief operating officer ushinzwe marketing na sales nkashinzwe na business development ubwo ni ukuvuga mu kinyarwanda ni ukuvuga ubucuruzi no kwamamaza
nshinzwe imirimo ya kampani by'umwihariko ubucuruzi no kwamamaza n'iterambere rya business Mhm.
Eh, Eh, hanyuma tarisise
ndi chief operating officer nshinzwe production
Mhm.
ubu Ibyo- nge- ngenekereje mu kinyarwanda nshinzwe mbese kuzikora gukora intebe gukora gukora in- production Aha. eh, gukora intebe byaba bivuga ko ari wowe u- ukora igishushanyo cy'intebe igomba gukorwa cyangwa ni wowe uzikora mu- mu mu- mu ruganda
Mu- mu- ni ukuvuga ngo ni ngewe ukora igishushanyo cy'intebe Mhm.
nkanasetinga uburyo ki- zizajya zikorwa abakozi nkabadiregitinga nkabereka ati bikorwa gutya umunsi ku wundi Mhm.
Mm.
ye Eh, hanyuma ubwo n- ndifuza ko mwaza kutubwira niba hari n'ingorane mwaba muhura nazo muri ibyo bikorwa mukora Ah, hari imbogamizi musangamo Ah, jure nka nkawe watubwira ko haba hari ikibazo muhura nacyo cyaba ari ikihe cyangwa se mubyifatamo gute
ah, ibibazo muri business rero si bitangira n'ibijya bibura cyane ko twe na business yacu ni nshyashya Mm, u- umukozi wese duhaye akazi bisaba no kubanza kumutureninga kuko nta handi hantu aba yaraboneye experience yo gukora intebe za beto mhm, ariko ibyo ni ni ikibazo duhangana nacyo tukagenda tubibamo gake gake ikindi kibazo kubera ko business yacu ni uruganda runini u- i- ubushobozi buba bukiri buke ariko tugenda dukorana n'ibigo by'imari abantu bashishikajwe na business yacu ku buryo tugenda tubona uburyo bufatika bwo gukora business yacu imirimo yacu ntihagarare kandi twizeye ko uko business yacu igenda itanga icyizere tuzashobora gukorana n'ibigo by'imari ku buryo izo mbogamizi nk'izo zagenda zivaho mm. tubwira ngo intebe intebe zikoze muri beto ni intebe gusa mukora
oya ntabwo ari intebe gusa du- dukora n'ama concrete art sinzi ko nabyita mu kinyarwanda ariko mu- muzi amataburo asanzwe akorwa muri canvas twebwe turayakora muri concrete ku buryo aba ari ikintu gihangana n'imihindagurikire cyo ushobora no gushyira hanze ikindi turu- turateganya mu minsi iri imbere no gutangira kujya dukora monima kuko nabyo tubifitiye ubu- ubumenyi ko twembi uko turi batatu turi abasivu engineers ku buryo twifuza ku- kongera udushya muri business yacu aho kugira ngo tugume twibanda ku ntebe gusa ikindi nakongeraho ku byo mugenzi wanjye yari yavuze Mhm.
dukora koko zino ntebe mu- mu rwego rwo kwihangira akazi ariko tunazikora mu rwego rwo kurengera ibidukikije twebwe twabonye ko abantu hirya no hino ku isi baratema ibiti bagakora intebe rimwe na rimwe bakanabitera bitanakuze kandi ugasanga n'izo ntebe bakoze mu biti ntabwo zifite karite i- i- ihwanye n'uko yaba yaba ikoreshwa hanze hanyuma azanyagirwa izajyaho izuba ni ukuvuga ngo twebwe iyo uguze intebe ya beto ugabanyije umubare w'ibiti bitemwa buri mwaka ku isi ukagabanya n'umubare w'ibiti bitumizwa mu mahanga urwo ni uruhare rwacu n'urubyiruko kugira ngo tugaragaze uruhare rwacu muri sustainable development mu iterambere rirambye ry'igihugu n'iry'isi muri rusange kuko muri ino minsi twumva ko hari climate change ihindagurika ry'ibihe ry'ibihe tutabigizemo uruhare twebwe rero twebwe bakeneye ejo hazaza heza twazasanga twarahiyangirije kandi buri wese abigizemo uruhare aricyo twakora kugira ngo duhangana n'iryo hinduka ry'ibihe ni igitekerezo cyiza ku murongo wa telefoni rero hari abakunzi b'ijwi rya amerika batangiye kuduhamagara nagira ngo twakire anastase anastase urahagana hehe
yewe murenge wa tumba hehe
huye ihuye mu majyepfo y'u rwanda ufite ikibazo cyangwa ni igitekerezo
ufite ikibazo ese bakora iki
bakora iki nibyo bari barimo kudusobanurira intebe hari ikindi kibazo ufite ngo mbareke bagusubize
ikibazo mfite ni uburyo babyaza umusaruro ibyo bintu bakora n'ukuntu mbese hari abantu bandi baba bashyiramo kugira ngo bagire nyine bunganira abandi binjiza mu mushinga wabo ku buryo n'undi muntu wese wabishaka yajyamo cyangwa babikora bo ubwabo ku giti cyabo nta wundi muntu ushobora kujyamo
urakoze cyane reka ikibazo ni mwihitemo ushobora kugisubiza simbi wagisubiza cyangwa uraha ijambo mugenzi wawe
ushobora kugisubiza mbere yari atubajije ngo dukore iki dukora intebe zo mu busitani zikoze muri beto zinagabanyirije uburemere zishobora kwimurwa tugakora n'ibihangano amakonkiriti ati tugakora na monima ikindi yarabajije nimba uburyo tubyaza umusaruro bizinesi yacu bizinesi yacu kuyibyaza umusaruro kwa mbere ni ukuba twarihaye akazi kakaba kadutunze ikindi tubibyazamo umusaruro ni uko duha n'abandi akazi kandi benshi bagakeneye ubundi buryo tubibyazamo umusaruro turimo turakora sevingi ku buryo mu minsi iri imbere bizinesi yacu izaba ari invesitimenti gurupu nini ku buryo nta mpungenge tuzagira ku mibereho yacu ejo hazaza kuko twatangiye kubikora tukiri bato kandi twifuza ko n'abana bacu bazagirirwa akamaro n'ino bizinesi yacu yarabajije nanone nimba hari undi muntu twakwemera ko ajya muri bizinesi yacu yego rwose ntabwo twakanga ko abantu baza kudutera ingabo mu bitugu undi muntu wese wifuje kuza ko gukorana natwe turamwemerera cyane ko niyo adafite ubumenyi dufite gahunda yo kwigisha abantu ino bizinesi kuko ni nshyashya mu rwanda by'umwihariko nongere bivugeho ni nshyashya dukeneye ko abantu benshi bamenya konkiriti bakamenya n'uburyo bayibyaza umusaruro cyane cyane abantu mu rwanda hari gahunda yo kwigisha abantu ubumenyi ngiro cyane kandi hari abenshi baba barize construction ubwubatsi barumva ko ubwubatsi ari ukugerekeranya amatafari ari ugusiga irangi dukeneye no ko abantu bamenya tekinoloji ikoranabuhanga riri muri beto ntabwo rero twakwanga undi muntu uza ngo duhuze imbaraga cyangwa se tunamuha ubumenyi twe twagize amahirwe yo kubona rwose undi muntu wese waje kutudoyininga twamwemerera nta kibazo
tarisisi hari icyo wakongera ku cyo simbe avuze njye icyo nakongeraho murakoze cyane uyu uwo muntu ushaka kutujoyininga amarembo arafunguye n'abandi bose ndetse usibye ko banahari benshi n'ubu batujoyininga ariko uwo nguwo nawe amarembo arafunguye rwose karibu azaze dukorera mu ntara y'amajyaruguru mu karere ka musanze mu murenge wa nkotsi twebwe abantu batugana baje kugira ngo batujoyininge tubaha ubumenyi twarangiza tukabaha n'akazi nyuma yo kugira ngo bamenye duhita tubaha n'akazi tukabagumana kubera ko tugifite abakozi bakeya bagakomeza bakadukorera mu rwego rwo kugira ngo twongere imbaraga zacu urakoze cyane urakoze eric hari icyo wakongeraho cyangwa se ukanaduha na nomero ya telefone niba bishoboka nk'uwakwifuza kubageraho uko yababona yaraduha aderese wowe waduha na telefone murakoze cyane anasitaze abajije ikibazo cyiza cy'uburyo abantu bashobora kuza tukihuza nk'uko natwe turi batatu icyaduteye imbaraga twese ni uko twashyize hamwe tugatizanya umurindi hanyuma tugafashanya kwiteza imbere birumvikana rero ko n'abandi bose kuza bakatwiyungaho ari ibintu byiza cyane ikijyanye na nimero ya telefone yakwandika zeru karindwi umunani mirongo ine makumyabiri n'umunani umunani zeru rimwe aduhamagaye ashobora kutubona mu buryo bwose bushoboka hano mu gihugu tukavugana mu buryo twahura hanyuma tukamufasha tukihuza akadutiza ibitekerezo tugakorana murakoze birakoze cyane nawe ni zeru telefone yanyu bashobora kubasangaho ni zeru karindwi umunani mirongo ine makumyabiri n'umunani umunani zeru rimwe reka reka dusubire ku murongo wa telefone twakire na tito telefone ya tito igomba kuba icitse mutababarire sinzi uko ikirere cyifashe n'aho aherereye ubwo turakomeza noneho tuganira n'abatumirwa bacu babe batubwira muri makeya yenda ibibazo abakunzi b'ijwi ry'amerika bifuza kubaza bishobora kuba bigenda bisubizwa gahoro gahoro none iyi sosiyete muravuga muti twayishinze tugira ngo turebe ukuntu twakwiteza imbere ariko kandi twiteguye no kwakira n'abandi umuntu washaka kuzamo yazamo gute ari muravuga ngo hari uwaza aje kwiga tukamwigisha hari uwaza aje kwifatanya natwe hari amafaranga umuntu asabwa kugira ngo abashe kwinjira muri iyo sosiyete yanyu tarisise
yego amafaranga asabwa ari ushobora kwinjira atanga amafaranga wenda akagura nk'imigabane akaba nk'umushayahoda ariko hari ushobora kuza ashaka kwiga ushaka kwiga we ubwo nawe dushobora kubivuga mu gikari tukareba nyine ashaka kwiga bingana iki ese arashaka kwiga gukora intebe ese arashaka kwiga gukora kuko nyine iyo dukora intebe hari iyindi mirimo ibanziriza gukora intebe nko kudizayininga ashobora kuba ashaka kudizayininga ashobora kuba ashaka kuza agahita ahera gutangira akora intebe kuko kudizayininga nyine nabyo birarushya ni ibintu bisaba tekinike cyane umuntu ashobora no kwiga iminsi myinshi gushushanya gushushanya gushushanya yego ugiye kumbaza yakomeza ukomeza banza urangiza igitekerezo cyawe
ubwo rero umuntu we umunyamigabane we nawe ni ukuza tukavugana gusa nyine ntabwo twe twashyira imigabane ku isoko ashobora kuza nawe akaba umufawunda tukamushyiramo akaba umumambe fondateri ariko mu gihe tutari twashyira imigabane ku isoko ashobora kuza twifatanya akaba umufawunda murakoze cyane murakoze reka twakire na jean claude jean claude uranyumva
ndabakurikiye uri hehe aroni yego ndi ngoboka jean claude ndi mu burasirazuba bw'u rwanda mu karere ka ngoma mu murenge wa gashanda mu kagari ka kirwa
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo by'umwihariko ariko mbanje kubashimira ijwi rya amerika mu kiganiro muri isanga kigezaho amakuru avugwa hirya no hino mu ntara zitandukanye z'igihugu urakoze
nk'uko bisanzwe nyine rumva icyo gikorwa bakoze nk'urubyiruko ni igikorwa cyiza cyane ubwo ni ukuvuga ngo akenshi hari igihe usanga urubyiruko ruri nko mu muhanda ariko iyo bikusanyirije hamwe bagakora nk'uwo mushinga wo guhuriza hamwe kugira ngo babashe kwiteza imbere ubwo kuba kiba ari igikorwa cyiza ntabwo bagira ubushomeri cyane ahanini baba barwanya ubushomeri mu rubyiruko kuko nk'urugero n'inaha mu murenge wa gashanda mu karere ka ngoma hari ukuntu tugira gutya nk'urubyiruko tukihuriza hamwe nko mu bibina ugasanga aho igihe waba umushomeri ahubwo twa dufaranga uhawe muri icyo kibina wagiyemo ugasanga utwo turi kugira akamaro tukagufasha mu iterambere ryawe ubu rero ku kintu nk'icyo ngicyo rwose kiba gikomeje kugenda kirangwa mu rubyiruko kibafasha imbere bari kujya imbere yabo bari kujya rwose ari byiza cyane kigenda kibunganira nabo mu mibereho yabo ya buri munsi barategura n'ejo hazaza nk'uko babivugaga
nyine ni ibintu byiza kandi nkeka ko ahantu hose mu mirenge yose igize igihugu birimo kandi iyo bitabamo namwe ubwanyu mugomba kwishakamo igisubizo mukavuganira reka dushake ukuntu duhuriza hamwe kugira tubashe gutera imbere bagakora bagakora ubworozi bagakusanyiriza hamwe bagahinga bagashaka n'ibintu byinshi cyane ububaji dore ko hari n'amashuri aba yaragiye atwegera mu mu mirenge itandukanye bashyiramo amashuri y'imyuga ntabwo urubyiruko rwagakwiye kuvuga ngo nk'umuntu w'urubyiruko rwose ngo yabuze akazi cyangwa yabuze bizinesi akora hari n'ukuntu mwitanyiriza hamwe mukavuga ni buri cyumweru wenda umwe yazajya atanga magana atanu magana atanu noneho ayo magana atanu mutanze murebemo umuntu umwe uvuga ngo ni njyewe ndayakenesha gukora iyi bizinesi noneho tukayamuha akagenda agakora bizinesi ku nguko ugasanga ateye imbere buri kumva rero ni ko aho kugira ngo urubyiruko rujye mu muhanda cyangwa ruvuge ngo rwabuze akazi ahubwo twe turihangira imirimo tubane dukore dukore dukure amaboko mu mufuka tugakora tubifashijemo rusange tukajya inama tugashaka kuduhagarara mu rubyiruko tubana ni wowe niwe perezida w'urubyiruko tugiye guhanga ikibina duhanga umusanzu umusanzu ubwo niba abadukurikiye bazi icyo ari cyo ni ukwikusanyiriza nko kureba ukuntu amafaranga wenda ajya ateranyirizwa hamwe nka buri cyumweru tugashaka ukuntu tuya aho umuntu uyakeneye cyangwa icyo bita keya keya ntaho zitari mu gihugu cy'u rwanda barabizi ibyo nabyo bifasha cyane cyane urubyiruko kugira rutere imbere noneho iyo mumaze gukora noneho hari ikindi cy'akarusho hari n'igihe mutegura umushinga mwamara gutegura umushinga wo muvane twe tugiye kugana amabanki hanyuma dufashemo aduha amafaranga ariko twabanje gutegura umushinga uhari ugaragara noneho uwo mushinga mumaze kuwutegura muba mugenda mukagana amabanki asigaye mukabasha kugira iti mukabasha kwiteza imbere bakabaguriza mugakora rero mugakora mu bugari mukiteza imbere ugasanga nta kibazo urakoze cyane jean claude urakoze namwe murakoze cyane ni ngoboka jean claude mu burasirazuba bw'u rwanda mu karere ka ngoma
reka simbi jean claude ngoboka hati abishyize hamwe nta kibananira mu bantu mu rubyiruko mufasha aduhaye ingero z'ibyo abantu bashobora gukora bishyize hamwe bakabasha kugira aho bigeza noneho abantu mwakira cyangwa se abaza babagana benshi baturuka aho i musanze cyangwa hari n'abaturuka mu bindi bice by'igihugu bakaza baje kwiyungura ubumenyi muri ibyo mukora
abantu baza ngo tubigishe abenshi baturuka muri kano gace dukoreramo cyane ko na bizinesi yacu ikorera muri umwe mu makaminuza ari hano muri musanze yitwa IPRC musanze binyuze muri bizinesi kibekini senta mboneho no kubashimira baradufashije cyane abanyeshuri benshi biga muri iki kigo aho dukorera baba bashimishijwe cyane n'uburyo ibintu byacu ari ibintu bishyashya kandi bifuza kumenya abo bantu rero abo bantu tuba twariganye abari munsi yacu nibo twabaye duhereyeho mbere na mbere kugira ngo tubongerere ubumenyi ku byo twe twagize amahirwe yo kumenya ariko bitavuze ko n'abandi bo hanze baje twabasubiza inyuma kuko twebwe turi ikigo cyigenga umuntu dushatse ushatse serivisi zacu turazimuha nta kibazo rwose aho yaba aturutse hose yaba avuye mu burasirazuba yavuye turaza tukamufasha cyane ko no muri bizinesi yacu tubifite nko muri tubifite muri gahunda dufite community outreach program ikintu cya mbere turi kwibandaho muri ino minsi tunafite ubushobozi ni ukwigisha abantu kuko wenda kuba twavuga ngo tugiye gufasha abantu mu buryo bw'amafaranga ngo bakore bizinesi tuzitere inkunga natwe ntabwo urwo rwego turarugeraho ariko byiza dufite ubumenyi dushobora gusangiza bagenzi bacu rero muri iyo gahunda yacu yo kuba twagira icyo dutanga ku byo dufite dufite gahunda nyine yo kwigisha abantu aho yaba aturutse hose twamwigisha ariko kugeza ubu ngubu turimo turakora n'abantu hano mu karere k'iwacu hano dukorera
ku murongo wa telefone hari na federico dutegereje tumuhe ijambo
mwiriwe neza egeni mwiriwe urahagana hehe
ndi mu gisagara cya bujumbura yego
nagomba gushimira uwo mutumire ndamubaza aha mu sinumvise yuko bari ngaha mu rundi cyangwa yuko bari mu rwanda dufite batatu dufite batatu dufite batatu dufite ndahimana tarisisi dufite nshimirimana eric na simbi emejire bose bari mu majyaruguru y'u rwanda
nagomba kubaza dufatiye ku izo nyigisho baba bafise umugambi wo gushyika ngaha mu burundi cyangwa baba bafite umugambi wo kuzigishiriza mu karere kubera turaje mu bindi bihugu byacu cy'uburundi n'u rwanda uvuye ngo bidacana uwaka yaba umurundi ashatse kuja mu rwanda cyangwa yaba umunyarwanda ashatse kuza mu rundi kumbe ngo ntibimworohera cyane hama tukikiri aho nyine twe turafise umugambi wo guhiga ukuntu twoshobora guteza imbere urwaruka ngaha mu burundi ku bijyanye rimwe rimwe n'ubumenyi turafise nk'umugambi wo guhingura utuntu tw'udusabune n'utuntu tw'utuji kuko turi ko turaba muri aya mashyirahamwe yacu twaragerageje gusaba imfashanyo henshi turabura turadodora twe dusore gufasha abantu benshi bugwaruka butashoboye kwiga turabura mubwo duca twiga umugambi wo kungene twoshobora kuraba ukungene dushobora guhingura utuntu tw'udusabune gukwera uri kuraba ngaha muri iki gihugu nta muntu adakoresha agasabune twashaka rero umuntu yoshobora kuduha inyigisho kudufasha kuduha inyigisho mu bijyanye n'ubumenyi ku bityo bintu tubikora tutiza tutashoboye kwiga tutashoboye guca ku ntebe y'ishuri ku bijyanye n'ubumenyi kugira dushobore guteza imbere utwo du asosiyasiyo twa cyacu twongere dushobore guteza imbere ugwaruka rwinshi utashoboye kwiga kuko ruri kureba ugwaruka rwinshi batwagura kenshi n'abanyepolitiki basubira mu bintu by'ubukozi bw'ikigo kubera baba bahora ubushomeri baba barimo tugashaka iyo umuntu yadufasha kuva mu bintu by'ubushomeri bifatiye ku izo nyigisho ariko aravuga akabado kandi karako murakoze imana ibahezagire urakoze nawe imana iguhezagire federico ikibazo ubajije kibyerekeye umuntu wabigisha si impamya ko abangaba abatumirwa bacu uyu munsi aribo bagusubiza kubera ko ibyo bakora ni ibintu bikorwa muri beto ntabwo ni intebe ntabwo ari ibintu by'amasabune ariko ubumenyi bwabyo hari abandi twigeze no kugirana ikiganiro bakora amavuta amasabune baganiriye n'ijwi rya amerika hari uri mu rwanda hari n'undi umurundi kazi nawe ukora ibintu by'amasabune ahanini birwanya n'imibu itera malariya ubwo umuntu yazongera akababatumira bashobora kuba bazabaha inyigisho yenda bakabahugura mu byerekeranye n'ayo masabune ariko wabajije ikindi kibazo n'ibyo byose bijyanye n'intebe byose turazyigisha turazyigisha turabisoma utu ateriye mugabo tukabura abantu baduha ubumenyi bugera kure bwo gushobora kubikora turafise nka ateriye tuvuge nk'akarorero nk'ingozi hama no mu kayamba turiko turagerageza twashaka abantu bashobora kuduha ubumenyi ku bijyanye n'ibyo byaba ibintu by'intebe bishobora guteza imbere kwaruka ibyo byose turabyigisha twashaka abantu baduha ko ubumenyi mushaka n'ibyo ibi ngibi bano bakora nabyo mushaka kubyiga
byose mu maporoje dufite turabifise mugabo no kwene tutarigeza kure ko tutaronka umuntu adufata mu mugongo iyo byose turabifise urakoze batanguye kubarungikira amafoto murazoraba amafoto ngaho iwanyu ariko y'ugwaruka turigo turigisha nk'ingozi n'igitega nabi barungikiye
yego turaza kureba urakoze cyane federico yego murakoze namwe
eric nshimirimana federico ati hari dukeneye abantu baduha ubumenyi mwavuze ko amarembo afunguye cyangwa se imiryango ifunguye bo bari mu burundi hari abantu mwari mwigira mubona baturutse hakurya y'amazi cyangwa se hakurya y'umupaka baje kubasaba ubumenyi nk'ubwo ngubwo
twarababonye wenda abaturuka i burundi hari abo tugenda tuganira i burundi mu bugande kenya kuko tugenda duca mu mamurikagurisha menshi aba yahuriyemo ibihugu bigiye bitandukanye hanyuma tugahuriramo n'abantu bavuga ati ibi bintu ni byiza natwe twazaza tukabyiga rero babishoboye numva nta kibazo rwose twahura nabo ubwo bumenyi tukabubasangiza
urumva ko bafite bafite ibitekerezo ariko bagakenera ababungura inama
yego baza rero tugahura tukaganira hanyuma tukabyigaho rwose bikagenda neza nta kibazo federico ikibazo cye ye kugira impungenge icyangombwa ni uko duhura hanyuma tukaganira tukungurana ibitekerezo twese tugashaka icyaduteza imbere
tarisisi hari icyo wakongeraho ku byo eric yaravuze
ngewe ikintu nakongeraho urabona mu ma expo tugenda tujyamo twitabira expo interinasiyonari za mini expo zibera mu ntara tugenda duhuriramo n'abantu benshi baje ku expoza ibintu byabo baturuka mu bihugu duhana imbibi ndetse n'ibya kure y'u rwanda abantu benshi duhuriramo natwe twungukira ubundi bumenyi kuko natanga nk'urugero nko kuri poroduwi twakoze bwa mbere ntabwo imeze nka poroduwi twakoze bwa kabiri ntabwo imeze nka poroduwi twakoze bwa gatatu iyo twagiye mu ma egisipo tugenda tureba iby'abandi twikompara dukompara ubwenge burarahurwa ubwenge burarahurwa ubumenyi rero umuntu abukura ahantu henshi ariko ushobora no gufokasinga ukavuga ati ngewe ahangaha ndabona bandusha nshobora no kuzajya kubabaza natwe umuntu waza rwose ashaka kugira ikintu atwungukiraho mu by'ubumenyi amarembo arafunguye karibu yaza murakoze cyane
twakire rero na samweri ku murongo wa telefone samweri uranyumva
ndabumva cyane ye uri hehe
ndi bujumbura mu burundi bwa mbere bwo mbanje kuramutsa abo baturanyi bacu b'abanyarwanda urwaruka rw'urubyiruko rwo mu rwanda barakumva
nibwiza namwe igitondo cyiza namwe muduhaye akanya kugira ngo tuyage n'abo bene wacu mwakoze
bwa mbere bwo nabanza batera intege nkavuga ati afurika urwaruka rwo muri afurika muri rusange twari dukwiye gutorera akarorero k'ubwo rubyiruko rwo mu rwanda kuko urwaruka rwo muri afurika mu gihe by'ubuzimu tukajya tukabona ko tukabona ko mu gutegura akadoda kacu tutazorinda guca muri politiki ko twese tutazoherera kuba kuba mu nzego za politiki ko ahubwo dushobora kwiyungunganya tukazobeshwaho n'ubwenge bwacu cyangwa n'imbuto zacu nta kabuza yaba hari mediterane yaba yihaye inkumbi cyane cyane y'urwaruka rwa afurika arimo rurahungira uburaya ibyo bintu bizogabanuka cyane na kenshi ndababaza yuko hari intererano na kenshi ndababaza yuko iyo koperative yabo ko kuba bafite ko bariho inkunga ya leta ya leta y'u rwanda yoba nk'umure yarabahaye cyangwa akandi kantu leta yo ibafasha kugira ngo ibikorwa byo bibandanye bitera imbere intumbero bafite dufatira hafi icyo twakwita twakwita mu gifaransa apuruterume cyangwa aronterume babona muri kadoda ngo tuvuga ati viziyo bwa yabo mu myaka y'itanu cyangwa icumi cyangwa ingahe birinze kudoho kujya ku kintu imbere imeze ukuntu mwakoze
urakoze cyane samuel nubwo telefone yawe yagendaga icikagurika ariko urabaza intumbero cyangwa se icyerekezo cya hafi cyangwa cy'igihe kirekire bafite reka ubwo batubwire icyo babivugaho bibaze nshimira imana tarisisi ubwo bagenzi baraza kukunganira
arakoze cyane samweri uri bujumbura hari icyo yabanje kubaza avuga ati se hari indi nkunga ya leta cyangwa se ubundi buryo babafashije namubwira ko kuri ibyo ngibyo inkunga rwose kuba byonyine turi mu gihugu gifite amahoro gifite ubuyobozi bwiza ni inkunga ikomeye ituma tubasha gukora kandi tukiteza imbere dufite umutekano usesuye ikindi rero kuri iki ngiki yabazaga avuga ati intumbero wenda intumbero dufite intumbero nyamukuru dufite ni uguhanga akazi tukagahangira n'abandi bagenzi bacu kuko iyo iyo akazi kavutse muragakora ariko n'abagenzi banyu bakabonera inyungu kuri ako kazi kavutse ikindi rero dutangira iyi kampani twaricaye turatekereza dusanga hari ibintu byinshi byinshi byinshi bigenda bikorwa bya furniture haba ameza haba intebe ariko byinshi ugasanga bikorwa mu mbaho turavuga ati rero byaba byiza natwe dutekereje bizinesi yunganira ibyo ngibyo wenda tukagira icyo tugabanya ku bantu bakoresha ibyo bikoresho by'imbaho bakabona n'ibindi bikoresho bazajya bakoresha bitari imbaho twavuga tuti umuntu uzajya ugura intebe ya beto azajya aba agabanyije umubare w'ibiti bitemwa buri mwaka bijya gukora za ntebe zindi zisanzwe zihari mu mbaho twavuga ati urwo ni uruhare nanone tuzaba tugize mu kurengera ibidukikije intumbero yacu rero ni ukugira isi nziza ifite umwuka mwiza twagabanyije umubare w'ibiti bitemwa buri mwaka bijya gukora ibindi bintu mu mbaho tukabunganira natwe tugakora ibindi muri beto tugafatanya na bagenzi bacu n'igihugu muri rusange n'isi mu kwishakamo ibisubizo by'icyatuteza imbere murakoze
simbi nagira ngo wakunganire niba hari icyo yakongeraho ku byo uvuze
kuri ibyo yari akomoje byo kurengera ibidukikije ngira ngo mwumvishe ko raporo y'umuryango w'abibumbye yagaragaje yuko inganda ziri mu inganda zo mu bushinwa no muri amerika ziri mu bintu biri gutuma isi ikomeza kugira ibibazo ku bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe rero kuba twebwe dufite byonyine uruganda rwinjiza amafaranga buri kwezi ariko rutagira ahantu na hamwe rubangamira ibidukikije ko twe poroduwi yacu rekorogiko yaba ari muri porosesi yo kuyikora no muri porodagiti ubwayo urumva urwo ni uruhare tugize kandi ni n'urugero rwiza ku ntumbero y'abandi bantu twifuza ko habaho inganda inganda zidafite zitabangamira ibidukikije by'umwihariko abantu bahumeka umwuka mwiza ikindi rero kuba nimba hari inkunga leta yaduhaye ntunganiye mugenzi wanjye koko nk'uko yabikomojeho kuba turi mu gihugu gifite amahoro ni inkunga ya mbere igihugu cyaduhaye ariko nanone hari n'izindi gahunda za leta nyinshi zitandukanye zigenda zifasha urubyiruko kwihangira imirimo nk'urugero twebwe twahuriye muri kaminuza kandi twahuriye muri kaminuza tuyirirwa na leta urumva ko iyo ari indi nkunga leta yaduhaye ikindi habaho porogaramu mu mashuri makuru na za kaminuza yitwa bizinesi ikibesheni senta ari nayo dukoreramo habaho habaho kompetishoni bagahitamo imishinga ifatika yabera akarorero abandi urundi rubyiruko ni muri urwo rwego n'uwacu twagiye mu marushanwa turatsinda duhabwa gukorera muri kaminuza imwe hano mu majyaruguru yitwa IPRC Musanze tugakoresha workshop zabo nziza tugakoresha presi yabo tugakoresha umuriro wabo tugakoresha amazi yabo kugeza igihe natwe tugeze ku rwego rwo kuba twabyibonera ibyo bintu urumva ko iyo ni inkunga ikomeye cyane kugira ahantu ho gukorera kuko burya no muri bizinesi buriya bita fayive pi na puresi irimo puresi ni ahantu heza nanone hafasha bizinesi gutera imbere ntabwo dushobora guhakana ko leta itaduteye inkunga naho uriya hari mugenzi wacu witwa frederic yavuze ko bajya bashaka gukora bizinesi ariko bakabura inkunga wenda mbikobojeho ko ibyo bijyanye n'inkunga burya iyo abantu bishyize hamwe bagomba no kwishakamo ibisubizo ibibazo byinshi usanga ibibazo byinshi biri muri afurika ariko n'ibisubizo byinshi nabyo biri muri afurika nk'urugero nko kuri bizinesi yacu twe tujya gutangira bizinesi nta mafaranga twari dufite ariko kubera ko twembi uko turi batatu twarihirwaga na leta twishyiriyeho gahunda yo kuvuga ati leta igihumbi makumyabiri na bitanu buri kwezi byo kudutunga reka tujye turya cumi na bitanu icumi tubibike turasevinga icumi buri kwezi kugeza aho tugira ibihumbi magana abiri na cumi byadufashije kugura bimwe mu bikoresho byacu by'ibanze byatugejeje no ku rindi terambere ku bijyanye rero n'inkunga bashobora guhera byonyine ku gitekerezo bafite bagashaka ukuntu nabo bajya bakusanya udufaranga duke duke bakizigama byanze bikunze bazagezwa nyine naho aho ababatera inkunga bababona kuko ntabwo bababona nta kintu baratangira gukora nibatangire nibatangira bakoreshwa ubushobozi icyo bafite ababatera inkunga bazaboneka kuko barahari benshi cyane benshi cyane bifuza iterambere ry'urubyiruko murakoze urakoze nawe twakire na silivesitire silvesitire urahagana he yabumva ni ku murongo urahagana he
jewe icyo mbona ku bidukikije icyo mbona ku bidukikije jewe mbona yuko dufite ingorane nyinshi izo ngorane dufite ni abo bakora bafite amahinguriro baronona ikirere ikirere kigahinduka ikindi cya kabiri mu bidukikije mbona conona tutazogwanya ngo dushobore hari abubaka hambavu y'inzuzi ugahita usanga twa twatsi twahura hambavu y'inzuzi inzuzi zirahindutse kandi ariho hava umwuka uza muri bya biti dutera ku misozi kugira ngo imvura igwe none iyo bahubatse birahinduka bya bice ntibishobora kugenda neza kubera hamaze kuma ibidukikije kugira ngo biva imbere mbona ko bigoye abazungu nabo abazungu nabo baronona ikirere cyane kubera amahinguriro menshi kandi n'uwazoguma agwira ntazosubira inyuma kuko ngo azosubira inyuma hanyuma rero biriko biragwira ubu rero bizokorona rwose yemwe ibyo imana yavuze ko bizoterwa n'inzara hakaba n'intwaro mbi ku isi n'ibindi byinshi n'amadini menshi rero mbona ko twegereje biriko biraza ikindiro cyane ni iki silvestre ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko uri muri uganda uri muri uganda hagana he
rero ndi muri uganda ndi kampala mu mujyi mu gisagara ku kibuga
ukavuga ko aba rero nabo bashinze iyi sosiyete rcgf rwanda limitedi babishinze bashaka no kugabanya kurengera ibidukikije ndumva wabyumvise niba watangiranye n'ikiganiro ndagushimiye rero kuba nawe ufite icyo uterera cyangwa se kuba uhangayikishijwe n'ibyangiza ibidukikije ukaba wifuza ko inganda cyangwa se n'abantu barushaho kwita ku bidukikije ndagushimiye cyane
bubaka ku ruzi bubaka ku ruzi cyane cyane n'abaturira amashyamba
urakoze rwose noneho abatumirwa bacu reka mbaze erike yo mu bakozi mufite mufite abakozi bangahe bakora muri iriya sosiyete yanyu
dufite abakozi bane bahoraho ubwo natwe iyo tugiyeho kuko natwe twashinze iyi kampani ariko n'abakozi bayo ubwo turi abakozi barindwi bahoraho iteka ryose dukora tukagira n'abandi bakozi icumi baza iyo twagize imirimo myinshi kandi bikunze kubaho kenshi ko bidashobora kurenga ukwezi n'abo ngabo icumi baza biyongeraho nabo baje bagakora ubwo ni ukuvuga ko tuba turi hafi abakozi cumi na barindwi aribo kugeza ubu ngubu dukoresha
muba mufite ababunganira mu kubumba mu gukora ibyo bikoresho no kugeza birangira
kugeza birangira tugira abadufasha mu porosesi igitangira mu kubumba tukagira abadufasha mu gutunganya ibyo amaforume dukoresha tubumba tukagira abadufasha guterura tudepurasa ibyo tumaze gukora tubyigizayo tukagira abadufasha mu kumenyekanisha ibikorwa byacu bakora mu buryo bwa mariketingi tukagira umukontabura udufasha kubara ibintu uko byinjira n'uko bisohoka tukagira n'uwunganira mu mirimo ya tekinike nyine ugomba kuba hari umunsi ku munsi avuga ati ibintu byakozwe byagenze neza akabyitaho umunsi ku wundi
hanyuma simbi mugurisha hehe ibyo mukora
izi ntebe zacu dutangira kuzikora twari dutagitinze amasoko amahoteli amaresitora ibigo bya leta amashuri ya segonderi na za kaminuza n'abantu ku giti cyabo baragura kandi urabona ko birimo biratanga umusaruro ukurikije n'amamurikagurisha tumaze kwitabira n'abakiriya bagiye batugurira n'amasoko dufite kugeza ubu ni ibintu bigaragara ku isoko twari twaryize neza
reka dusubire ku murongo wa telefone twakire na buruse uranyumva
ndabumva urahagana he
ndi nyamasheke umurenge n'icyapa yego
none abo urwo rubyiruko nabibonye kuko ibyo bakora ni byiza kandi birashimishije none uturere bavuga ko bagira mu masoko atandukanye n'ibigo by'amashuri ariko nka hano i nyamasheke umurenge cyacu cyangwa n'ahandi ibyo bikorwa byabo ntabyo tujya tubona kandi bavuze ko babizengurutse igihugu cyose kugira ngo n'abanyeshuri babe bamenya ibikorwa bakora neza ariko nk'hano nk'ubu ngewe n'igihugu bimenye we njyenyine nk'umunyeshuri ariko abandi ntabyo baba bazi ndetse ibyo bikorwa byabo ni ukubera iki bitagera iwacu natwe ngo tubibone icyo ni cyo kibazo bafite urakoze cyane tarisisi kubera iki ibyo bikoresho bitagera iwabo ko nabo babikeneye
murakoze cyane bizinesi yacu twabivuze ntabwo imaze igihe kinini cyane itangiye ariko ubu ngubu noneho biranahageze nawe arabimenye agiye kutubera umwambasaderi aho ngaho tuvugire ko dukorera mu ntara y'amajyaruguru ariko dufite gahunda yo kuzabigeza ahantu hose kuko ahantu hose tuhabona ubusitani bwambaye ubusa dufite gahunda yo kujya kuvugana na ba nyirabwo tukabaha porodagiti bakazikoresha mu busitani kuko ni ibintu byiza bidasaza bidakangwa n'imihindagurikire y'ikirere imvura ibinyagiye ntacyo biba ni ukuvuga ngo izuba nta kintu byabitwara haramutse hahiye aho bikoreshwa nta kintu byaba twebwe nta mpamvu y'uko tutazagera ahantu hose ngo tubihagurishe tuzahagera rwose kandi ubu ngubu nawe atubere umwambasaderi atuvugire ko hari ibintu byiza urubyiruko rukorerwa mu majyaruguru ariko natwe tuzanahagera vuba rwose murakoze
eric hari icyo wakongeraho ku byo mugenzi wavuze
murakoze cyane icyo nakongeraho ni uko porodagiti dukora haba ayo mameza dukora ndetse n'intebe ni ibintu inkongi y'umuriro ntabwo ntabwo bishobora gushya rero ku kijyanye n'abantu bari za nyamasheke abantu bari mu majyepfo y'u rwanda mu burasirazuba batarabona izo porodagiti zacu bashonje bahishiwe bashonje bahishiwe rwose dufite gahunda y'uko hose tuzagirayo za shorumu ahantu bazajya basanga ibikorwa byacu abakeneye kuzigura no kuzikoresha mu mahoteli mbega abantu bose bafite ibikorwa bifite aho bihurira n'ubusitani bashobora kuzitereka hanze kuko yaba imvura yaba umuriro ni ibintu ni intebe utereka nyine kandi mu buryo buri wese uyibonye akabona ko ari ikintu cyiza kiri aho ngaho kandi kikanafasha abantu bahagenda mu kubona aho baruhukira bagatekereza neza mu rwanda hari gahunda yo gushishikariza abantu gusoma ubona ko akenshi iyo abantu bicaye ahantu heza muri natire bakicara bagasoma birabafasha bakaruhuka mu mutwe rero tugira ikibazo ko ubusitani mu gihugu hose usanga hambaye ubusa naho naho usanze bafite ibikoresho ugasanga ni ibikoresho by'imbaho imvura yaguye byavunitse cyangwa se ni iby'icyuma nabwo izuba riraje bitoye umugese birangiritse mu buryo bworoshye intebe zacu ziraramba ku rwego rwizewe rero uri nyamasheke nk'uko mugenzi wanjye yari abivuze atubere umwambasaderi atuvugira aho ngaho ariko natwe dufite gahunda rwose y'uko ibikoresho byacu bazabisanga hose mu gihugu tuzaba twabishyizeyo ku buryo buri wese uzakenera kubikoresha no kubishyira mu rugo haba mu rugo iwe haba aho akorera imirimo ye ya buri munsi azayibona nta kibazo mbega reka tumumare impungenge ko bitazatinda murakoze
urakoze cyane reka twakire na desire desire urahagana he desire ndumva telefoni ye ahari itarimo gucamo ntabwo nzi ikibazo agize desire arahari ku buhanga bw'ibyuma mbwiye ko telefoni ye icitse ariko mu byo mutubwiye mutubwiye ko nk'ibyerekeranye n'ibiti bishobora ku bishobora kwangirika kubera gusaza ariko muvuze ko n'ibyuma bishobora gufata umugese beto ntabwo yo ishobora gufata tuvuge nk'urubobi biramutse bigenze gutyo bigenda gute simbi wagira icyo bitubwiraho
beto beto y'ubwayo ishobora gufata urubobi ibaye yakozwe nabi koko ariko twe poroduwi zacu dukoresha amaresho ari ku rwego ari kuri sitandari mpuzamahanga kandi dushyiraho na finisaje kandi twubaritse icyifuzo cy'umukiriya ku bijyanye na finisaje twe dukora sitirikitire tukayishyira hariya umukiriya akaza akavuga ati ndifuza ko munshyiraho ibara runaka munshyireho amakarose munshyireho iki mu rwego rwo kugira ngo tugirane umubano mwiza n'abakiriya tunahaze ibyifuzo byabo tubarize ibyifuzo byabo ku bijyanye na finisaje kandi niyo hataba hagiyeho irange cyangwa na verine cyangwa n'iki bitewe na resho uburyo tuvangamo amabeto yacu n'ingano ya sima dushyiramo na karite ziba zifite ntabwo ishobora gufatwa n'urubobi kandi turabibizeza kuko twebwe twamaze no gukora application muri mu kigo cy'igihugu cy'ubuziranenge kuri quality management system ku buryo ibikoresho byacu bifite icyizere ku rwego mpuzamahanga rwose
ku byerekeranye se nicyo twakwita entretien kubyitaho kwita kuri ibyo bintu muba mwakoze hari ikindi bisaba iyo mwamaze tuvuge gushyira intebe mu busitani hari ikindi kintu umuntu yagombye kuzikorera kugira ngo zikomeze kumera neza nubwo zuzuje ubuziranenge nk'uko mubivuga
nta kindi kintu kidasanzwe nyiri ntebe ashobora kuyikorera kuko iyo ntebe ihangana n'imihindagurikire y'ikirere iyo ntebe ntabwo ishya wenda ibintu yayikorera bindi ni isuku bisanzwe nk'uko umuntu ashobora kugira isuku n'ikindi gikoresho icyo ari cyo cyose yaba yagiyeho amazi akayahanagura agiye kuhicara ariko uretse hari n'indi serivisi twe dutanga muri kampani yacu iyo umukiriya aguze intebe akayijyana iwe mu rugo tumwemerera foro apu tumwemera kuyikurikirana inshuro eshatu nyuma y'uko tuyimuhaye mu buryo nanone bwo gukorana neza n'abakiriya bacu no guhaza ibyifuzo byabo impamvu ibyo bintu tubikora mu busanzwe beto iraremera ariko twebwe dufite uburyo tuyigabanyiriza uburemere tukanayikora mu mapari ubu umukiriya ashobora kuyigura uyu munsi yari afite interior design we yiwe we mu rugo hari amabara y'umutuku akifuza n'intebe y'umutuku nyuma nyuma y'umwaka iyo yifuje ko intebe ye ijyana nanone n'amabara n'amabara yiwe ari favorable afite iwe mu rugo twebwe twemera ko ashobora kugura ibikoresho twe tukamukorera serivisi ku buntu mu rwego rwo kugira ngo duhaze ibyifuzo by'umukiriya ikindi nk'iyo umukiriya ashatse kwimuka twohereza derivari timu yacu ikamufasha mu kumwimura uretse ko nawe ubwe yabyikora ariko kubera ko twe tuba dufite ibikoresho bindi biri sipesiyare iyo serivisi turayimuha gusa icyo navuga yifataho n'umwanzuro ni uko intebe yacu uyiguze urayikoresha rwose imyaka myinshi cyane nta bindi bintu bidasanzwe nta zindi porosesi zidasanzwe ikenera ariko nk'ubwo nshatse guhindura ibara nk'ukuvuga uti kugira ngo bihuze n'ibyo afite niba yari umutuku nshobora gusaba ko muyihindura mukayishyiraho irangi ry'umukara cyangwa irindi naba nshaka icyo gihe
cyane rwose ibyo bintu turabikora biri muri serivisi zacu duha abakiriya inshuro eshatu ariko nabwo bisaba ko tubanza kugirana ibiganiro turebe icyo bisaba icyo twe twamuha n'icyo nawe asabwa nk'uruhare rwe nk'umukiriya kugira ngo ibintu bibe nk'uko abyifuza ariko twe twemera yuko umukiriya ari umwami icyifuzo cy'umukiriya kubahiriza mbere na mbere
ye twakire na giliberi giliberi urahagana he
hagiye ni bumanuko bw'igihugu bururi matana niho ntumbeye yego
ntego nore nk'ibyo gukora intebe nk'abantu bazikora nk'abantu bazikora ugasanga abakiriya babo barabidogera usanga babahaye nk'ibidatomoye cyane nawe ugasanga isango bahanye ko bazozitora ugasanga ntibarishikije abo bantu bazikora ntibazongera bongera bongera bogira icyo bahanuye abandi
batubwiye rwose ko intebe zabo zifite ubuziranenge ko zemewe ziba zikoze neza ubwo reka mbaho umwanya bagire bakubwire uko byifashe n'impanuro baha abandi batubahiriza igihe baba batanze kugira ngo batange ibyo basabwe n'umukiriya tarisisi subiza giliberi
murakoze cyane giliberi ikibazo cyiza abajije impanuro twaha abantu bakora fanica ikintu cya mbere bagomba kwitaho ni akazi kuko akazi dukora uyu munsi niko kaduha ko tuzakora ejo ejo bundi kazaduha n'ako tuzaraga abana bacu bakavuga ati uyu muntu yakoraga fanica zo mu busitani cyangwa se zo mu nzu zabaga zikomeye kuri uru rwego umuntu dore wayiguze nanubu aracyayikoresha ibyo bituma wa muntu ukora fanica agomeza kugirirwa icyizere ni ukuvuga ngo iyo ukoze fanica ukayisondeka abantu ukamuha fanica idafite karite nta kabuza ntabwo ashobora kurangira undi mukiriya iyo adakurangira undi mukiriya rero ni wowe ubwaba wisenye ukisenyera isoko twaha abantu bakora fanica bajye bita ku kazi kuko kuzikora nabi ni ikimenyetso cyo kutita ku kazi murakoze cyane
Eric rero hari icyo wakongeraho mbere y'uko twakira undi mukunzi w'ijwi ry'amerika murakoze cyane impanuro twaha bagenzi bacu nabo bakora ibikoresho nk'ibyacu cyangwa n'ibindi bigiye bitandukanye kubyitaho ni inyungu yabo ndatekereza uramutse uhaye umuntu ikintu kibi uyu munsi ejo yagera mu rugo kikamuvunikiraho cyangwa kikangirika hanyuma ntabwire mugenzi we ati bamubaza ati iki kintu cyavuye he akavuga ati cyavuye ahantu runaka niwe wenyine uba wiyangirije isoko ryawe rero buri wese yagakwiye gushyira umutima ku byo akora akanashishikarira kubikora neza kugira ngo akomeze areme icyizere abo abakiriya be abantu bakenera serivisi ze bakomeze bazibone mu buryo bwiza murakoze
urakoze cyane hanyuma muri makeya nk'ingorane cyangwa se imbogamizi isosiyete yanyu rcgf rwanda limitedi ishobora kuba ihura nazo ni izihe
murakoze imbogamizi zo ntizabura cyane cyane nk'urubyiruko ruba rugitangira bizinesi iyo mugitangira akenshi imbogamizi ziraboneka cyane cyane nkatwe rero mvuze ku ruhare rwa rwa rwa rcgf rwanda limitedi ni kampani ikora ibintu bishyashya haba mu rwanda ndetse no mu karere rero biracyatugoye cyane kubyumvisha abantu ukamusobanurira ukamubwira ati intebe dukora intebe za beto ati intebe za beto se birashoboka ko umuntu yakora intebe za beto akazicaraho rero ikibazo cyo cy'imyumvire ndetse no kugira ngo abantu bose babyumve ku rwego rumwe bumve icyiza cyo kuzikoresha ni imbogamizi tugifite ko abantu bumva koko ko ari byiza kuzikoresha no kwitabira kuzikoresha kuko bifite indi nyungu nini kurenza no kuba baziguze kuba baziguze ni kimwe ni inyungu kuri twebwe ariko bifite n'inyungu kuko hari ikindi baba bagabanyije cyane nk'uko twabivuze mu bijyanye no kurengera ibidukikije iyo uguze intebe ya beto hari umubare w'ibiti uba ugabanyije byagakwiye kuba byatemwe wenda bitanakuze bikajya gukora izo ntebe mu mbaho turacyafite imbogamizi yo gusobanurira abantu ngo bumve akamaro bumve ndetse n'impamvu yabyo bumve mbega ko kuyigura ari inyungu kuba yifite kuko ari intebe nziza iba izaramba ikamara imyaka myinshi igahangana n'imihindagurikire y'ikirere ntibe yashya ni intebe nziza udashobora no kwiba mu buryo bworoshye icyo rero kiracyatubera imbogamizi ariko twizeye ko hamwe n'ubufatanye bwanyu nk'uko kuri ubu ngubu turimo tubisobanura kandi turabashimira cyane bizagenda byumvikana hanyuma bizatere imbere murakoze murakoze cyane simbi rero ndumva ugifite akazi mu byerekeranye no kwamamaza no guteza imbere ibijyanye n'isosiyete yanyu
cyane rwose ni akazi tugomba no gufatanya namwe n'itangazamakuru turabashimiye abagenzi banyu twese tugomba kubishyiramo imbaraga tukareba ko byarushaho kumvikana cyane ko ubu ngubu birimo biragenda byumvikana si nka mbere tugitangira kuko tumaze no kubihemberwa rwose tumaze kubibonera ibikombe abantu bamaze kubimenya rwose biri gutanga umusaruro nuko nuko ni byiza hanyuma akabazo ka nyuma ndabona turimo tujya no ku musozo none ko ibyo mukora bidasaza mwavuze ko bifite ubuziranenge birakomeye ni ibintu bimara imyaka myinshi nimumara kubikwiza mu rwanda hose nta mpungenge mufite ko mushobora kuzabura isoko
impungenge zo ntizabura niyo mpamvu dufite departement ishinzwe innovation na manufacturing kubera ko ibi bintu tubikora twaranabyize dufite n'ubundi bumenyi buhagije ku buryo tugomba kujya duhanga udushya ku buryo buri mwaka tuzana ikintu gishyashya gishyashya gishyashya ku buryo kizatugumisha ku isoko kandi uretse kuba dukorera mu gihugu imbere ubu ngubu ntituragera mu gihugu hose ntituragera mu karere tuzagenda tugumya twagura ibikorwa byacu dushinga amaburanshi duhanga n'utundi dushya muri bizinesi yacu ku buryo nta mpungenge dufite yuko tuzabura icyo gukora kuko twizera ko tuzahanga n'ibindi byinshi bishamikiye kuri ino bizinesi yacu eric rero nshimira imana nawe akajambo ka nyuma amasegonda makeya
icyo navuga ni ukubashimira nkashimira n'abakunzi b'ijwi rya amerika baduteze amatwi muri uyu mwanya mbashishikariza kugura intebe zacu no kuzikoresha mu bikorwa byabo ahantu bafite ubusitani bakazikunda rwose bakumva ko ari igikorwa cyiza bakwiye gushyiramo imbaraga bakumva akamaro kazo bakumva ko ari ngombwa kurengera ibidukikije bakoresha bimwe mu bikoresho bishobora guhangana n'icyo kibazo wenda ntibibivaneho burundu ariko bikagira ikintu kimwe bigabanya ubundi nkabashimira cyane rwose imana ibaho umugisha njye namwe urakoze tarisisi akajambo ka nyuma nawe mu masegonda makeya murakoze cyane ndabanza gushimira ijwi rya amerika ikindi ni uguhamagarira urubyiruko urubyiruko rwitabire ibintu byo guhanga akazi kandi gashingiye mu kurengera ibidukikije kuko isi niba ihangayikishijwe n'imihindagurikire y'ikirere biterwa n'abantu ubwabo kandi ku isi batuyeho ntibahanga imirimo ariko barebe nanone nubwo barimo kureba inyungu z'ako kanya yo kuvuga ngo nakoze iki nakigushije ko nagikoze mu giti nibarebe noneho ko mu minsi izaza abana bacu tuzabasigira isi twamaje kwangiza batangire ubu ngubu akazi bagiye guhanga bite ku kurengera ibidukikije urakoze cyane Na- rwose reka mbashimire isaha irageze ndahimana tarisisi nshimirimana erike simbi emejire mwakoze cyane kuri iki kiganiro nkashimira abamfashe ku buhanga bw'ibyuma Ah, voyitek zoniak wafatanije na fatuma karara arimasi eugenia mukankusi kuri mikoro mukomeze kugira ibihe byiza